iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni isaha cumi n'imwe zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda inshuti mwese mu duteze amatwi mwamutse neza muri kumwe na federike nkundikije yateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse frederic mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi ni umwanya tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe nanjye edi rwema abagize akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye bazajya mu burundi mu cyumweru gitaha biteganyijwe ko izo ntumwa zizaba ziyobowe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye samantha power n'uw'ubufaransa francois de latre izo ntumwa zizagani- zizagirana ibiganiro na perezida pierre nkurunziza w'uburundi n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile hagati aho al hussein umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongeye kwamagana bikomeye imvururu zikomeje mu gihugu cy'u Burundi maze yemeza ko nta gikozwe icyo gihugu kizahinduka ikitagendera ku mategeko ibibazo mu Burundi byatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize ubwo perezida Pierre Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza kongera kuyobora u Burundi icyo cyemezo cya perezida nkurunziza nicyo cyabaye imbarutso y'imyigaragambyo n'umutekano muke birangwa mu gihugu kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa gitega urukiko rwahanishije abajenerali bane baregwa gushaka guhirika ubutegetsi igifungo cya burundu itangazo ryasohowe na bwana zayid kuri uyu wa gatanu rivuga ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko ibibazo mu burundi bikomeje kugenda bifata intera y'ubwoko yagarutse ku gitero cyo ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi gushize maze avuga ko abagize inzego z'umutekano binjiye mu mazu y'abantu banafata abagore ku ngufu zayidi yakomeje avuga ko bafite amashusho yafashwe na satelite agaragaza guhamba ikivunge kw'abantu bari bamaze kwicwa n'inzego z'umutekano tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi gushize umuvugizi w'ingabo w'uburundi yabwiye itangazamakuru ko hishwe abantu mirongo inani na barindwi bari bagabye ibitero ku bigo bitatu bya gisirikare abagize inzego z'umutekano muri burkina faso bakomeje guhangana n'intagondwa za kiyisilamu zigaruriye imwe mu mahoteli akomeye ari mu murwa mukuru wa gadugu biravugwa ko abantu makumyabiri bamaze gupfa abandi cumi na batanu bakomeretse bikomeye umwe mu bayobozi bashinzwe umutekano yavuze ko bakomeje guhangana n'izo ntagondwa mu rwego rwo kugerageza kubohora iyo hoteli uwo muyobozi yavuze ko batarashobora kumenya umubare w'ibyo byihebe ibyo ngo bikaba biri mu byakomeje kugu- kugora akazi ko kubohora abafashwe bugwate umutwe wa al-qaida ushamikiye kuri oakim wamaze gutangaza ko ari uwagabye icyo gitero umuyobozi muri minisiteri y'ingabo y'amerika yatangaje ko ingabo za amerika ku mugabane wa afurika zikomeje gukurikiranira hafi uko ibintu byifashe muri burkina faso naho john kirby umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika zamaganye icyo gitero yongeye ko ambasaderi y'amerika ikomeje igikorwa cyo kubarura umubare w'abanyamerika bari muri burkina faso leta zunze ubumwe za amerika ziratangaza ko icyuka kibi gikomeje kugaragara mu mitegurire y'amatora y'umukuru w'igihugu mu bugande ateganyijwe mu kwezi gutaha ko kandi ibintu bikomeza birushaho kumera nabi itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya hano muri amerika rivuga ko inzego z'umutekano zikomeje gukoresha ingufu z'ikirenga ndetse zikanabangamira ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abatavuga rumwe na leta gushyira iterabwoba no gufunga abanyamakuru ibyo byose ngo bituma habaho urwikekwe ko ayo matora atazatunganywa mu buryo bubereye bose iryo tangazo ryasabye abiyamamaza kwirinda gukoresha imvugo zikarishye ngo kuko zishobora kuba imbarutso y'imvururu n'urugomo leta zunze ubumwe za amerika zihangayikishijwe kandi n'izimira ry'umukozi w'umwe mu batavuga rumwe na leta witwa christophe aine kugeza ubu waburiwe irengero amerika yahamagariye abagize guverinoma sosiyete sivile n'amashaka ya politiki guharanira ko amatora akorwa mu mahoro no mu mutuzo yasabye leta kureka abaturage bayo bagakurikira ibijyanye n'amatora bisanzuye naho muri koreya ya ruguru haravugwa amakuru y'umwe mu bayobozi bakuru wongeye kuboneka nyuma y'igihe kinini atagaragara mu ruhame ibiro ntaramakuru bya koreya byatangaje kuri uyu wa gatanu ko chol yong hei wari umuntu wa hafi cyane wa kim jong yabonetse
turamushimiye mugenzi wacu wadushikirije amakuru y'ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira ikiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu burundi
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika uguheba urumogi biragira ingaruka nziza ku magara y'abantu inodec igisata ca oni citaho kurwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi cemeza ko uwaruhevye ashobora gutunganya imigambi y'akazoza kiwe muri rusangi abantu biziziwe n'urumogi ntivyoroshe ko baruheba burundu imvo nyamukuru nuko akenshi ubuzima buba bwaratumye barufata butaba bumeze neza hamwe n'uko mu kibano baguma babonwa nk'imburakimazi ivyo bituma bataronka gihanura nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ry'abavyeyi bishinze kurwanya ibiyayuramutwe ryo mu bufaransa ibice bitatu n'ivy'icumi bitanu kw'ijana vy'urwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'itanu ntiruhuta rushira mu ngiro impanuro ruhawe zo kwitandukanya n'ibituma ruyayuka umutwe iyo ikaba inkurikizi y'uko abababa ibihumbi amajana abiri bama bapfuye uko umwaka utashe bitewe n'ubusazi bufatiye kwiyononeka isekara ry'ubwonko nk'uko abahinga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe bo mu gihugu cya togo bavyemeza ugukurikirana indero y'ibibondo bataraja mu nzira yo gufata urumogi kuracara inyuma na cane cane mu bihugu vyo musi ya sahara abavyeyi bibanda mu kwirirwa barondera ico rirenza nibabe bakimenya inyifato y'abana nk'uko unicef ishami rya onu ryitaho ibibondo ku isi ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri muri rusange injyane zitavanako zama mu bihugu byo muri afurika zituma uguhagarika uruja n'uruza rw'urumogi kutoroha ukaba nkako abantu benshi barufata mu kwiyobagiza ubukene ubushomeri buba hanze mu buzima bwa misi yose nk'uko unesco ishami rya oni ryitaho indero mu mashure ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye no guheba urumogi kuri mikro muri kumwe na jewe ala if irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri zone kanyosha mu gisagara ca bujumbura kuri mikro y'ijwi ry'amerika rutubwira inyifato abanywa urumogi bogira kugira baruhebe ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro mu bisanzwe kuri je mbona yuko nk'abavyeyi canke abarezi boba hafi ugwaruka kugira ngo ntirunywe urwo rumogi uvuga ko haba ibigo bifasha abanyurumogi kugire babihebe bakabishiraho mu Burundi
umaze kwemenya yuko umwana wawe anyura umogi ntiwamukarira ngo umukankamire wamufasha buke buke akabivamwo ukamwereka ingaruka mbi bishobora kumuzanira ko atakazoza karimu utamukankamiye kandi utamuriye umutima ni byiza yuko babegera ubu nkanje ndamufise tuvukana vrama nomwegera nkaza ndamwereka ibyiza n'ibibi kuko umengo ntabwo aba afise ubwenge butumbereye hama nkaza ndamusengera
nuko nosaba abavyeyi bakaza baramubuza cane ko aja mu marigara muri uwo mwanya wo kuja mu irigara bagafuma bamutwara nko muri natation canke kuraba ibindi bintu bituma atagenda kugira ivyiyumviro vyo kuja mu marigara
ubwa mbere na mbere nuko leta yogenda ahantu hose abantu bose bari mu rumogi bobiheba burundu igashiraho amategeko abagwanya hanyuma bakaraba uruja n'uruza rw'imbibe ku bidandazwa vyinjira n'ibisohoka kubera ko turamaze kubona yuko hari urumogi rushobora kuva hanze rukaze no gusumba uruba ruri mu gihugu
ivyigwa vyarerekanye ko ibiyayuramutwe vyonona ubwonko bw'umuntu aha twovuga nko kwibagira cane hamwe no kutamenya gutora inyishu yihuta ku ngorane ahura nazo nk'uko oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi ribivuga mu gihe abavyeyi babonye ko umwana atanguye kugira ibimenyetso bijanye no kurengerwa n'ibiyayuramutwe bo kwihutira kumukurikirana ishirahamwe ry'abavyeyi rishinze kurwanya ibiyayuramutwe ryo mu bufaransa rihanura gutohoza imico y'abagenzi bagendana n'ibikorwa birigwamo ukwiyegereza no kugira umugenzi abushitse kurashobora gufasha umuntu amaze kwizizigwa no gufata ibiyayuramutwe kubiheba ukwihangana hamwe n'ubwitonzi ni ngombwa ku muntu ariko araganira n'uwunywa urumogi nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ry'abavyeyi bishinze kurwanya ibiyayuramutwe ryo mu gihugu c'ubufaransa iyindi mpanuro itangwa ni uko umuntu yahagaritse urumogi yokwirinda gusubira gushira umwitwarariko wose ku vyatumye arufata ubwa mbere duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro aduha umwidondoro w'umuyabaga louis marie ndorimana yashoboye guheba urumogi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ibiri arufata ndorimana louis marie ndabaramukije ndabaramukije nanje umwidondoro wanyu nitwa ndorimana louis marie nkaba mfise imyaka mirongo itanu n'umwe nize amashuri y'ubuforomo ni igiki catumye mufata ibiyayuramutwe nagize abagenzi babinywa hanyuma nanje ndabigerageza nca ntangura kubinywa gutyo mwatubwira ubwoko bw'ibiyayuramutwe mwafata natanguye mfata bijya vyatsi basogota bisanzwe bita urumogi hama mu nyuma mpura n'abagenzi nyene twahora dusangira urumogi batangura kunywa ikiyovyabwenge citwa heroine nanje ndakinywa gutyo mwabikuraye mu makartier za bwiza za buyenzi mbega wowe warumva binezerewe uri kurabinywa ukibitangura birakuryohera ariko mu nyuma harageraho utakibasha kubihagarika kuko bisigara bimeze nk'umuti wawe isigara ari nk'igitoro nta kibazo byagutera mu bijanye n'amagara yawe nkanje sinkishobora gufata ikintu ku mutwe ngo ndagifikise niho mbonera yuko byakoze mu bwonko bwanje nari umukinnyi w'umupira nakina basket nakina football hari amaperformance utaba ugishobora kugira warunywa ku rugero ugwaye nkanje nari nari maze kugera kuri consommation niniya nyuma y'imyaka nka cumi nari imaze gukonsoma dufate un gramme par jour ni kuvuga nk'ibihumbi mirongo ine mirongo itanu ku munsi byaca bigenda gute kugira uronke ayo mahera ni menshi cyane kandi ntibiba byoroshye kuyaronka nk'umuntu ataba anakora uca ukoresha uburyo bwawe mu kugira uyaronke uriba urabesha mu mibano nabo mu muryango vyari bimeze ntibakwirukana wowe wenyine urabahunga uca uja ku bana nabo musangira ivyo bintu wewe vyari bimeze gute wewe wifatiye kwa karorero kiwawe naba mubi e, narubuze niho naba danger kuko nta kintu cashobora kumpagarika kugira ndaruronke mbe none ko ubu waruhagaritse ntuca ubura amahoro
ni imana yangiriye ubuntu kuko hariho benshi twatanguranye kurunywa bapfuye bapfuye kubera nyene umubiri wararushe umuntu iyo yarubuze aragira ibimenyetso bitari byiza nko kuruka no guhitwa kudahwa hanyuma hagaca haziramwo rero na kijya kintu cyo kubura akayabagu urumva umubiri urabadetwi hariho abantu bagiye bapfa b'abagenzi twabisangiye benshi benshi benshi cyane yego igiki cyatumye uheba kunyura urumogi nari nabuze heroine nja mu buryo bwo kuyirondera ninjira ahantu ndahiba an ordinateur baramfata niyivye baca baramfunga nca nja gufungwa mu mpimba ndabura bijya bintu kugira ndonke nibura itiro ntangura gufata inzoga zikaze lewisikira y'amasashi ya 40 nkaca nshirako ibinini bijya binini by'amasomnifere nkaca nshirako n'urumogi rurya rw'ivyatsi kugira ndabe yuko nogeraho heroine yahora ingeza nasa nabi inzoga zaranyishe abantu banyita umusazi aho niho inguvu zo kubireka zaje bukeye bwaho nazindutse nja gusenga sinarinzi ivyo gusenga kuva uwo munsi naciye mpeba inzoga mpembura umuga impeba n'ivyo vyose vyahora bituma nshobora kuronka itiro wasagute wari umeze gute nari nonze cane nari ncafuye nari naratakaje ibiro vyinshi nari mfise nka 35 kilo gutyo uh, kuva aho ruhagarikiye ni igiki cahindutse mu magara yawe nariyongerereye ibiro eh? nsigaye meze neza nsigaye niyumvira neza ukutizegwa byari byaragiye bikwera ibyo bintu nanywa imana yagiye bigarura ubu abantu baranyizera narasubiye mu muryango abagenzi unye barasubiye kunyizera inguvu zigenda ziyongera ndagira sport ubu ndashobora kuganira n'umuntu nka sutona ivyiyumviro hama na, na, na memoire iriko iragaruka hoba hari izindi nzira wari waragerageje kugira uhebe urwo rumogi nararira nararirira imana ati ibi bintu vraiment je ni ukuri ndashaka kubihagarika louis marie ni igiki wakoze utazibagira kubera ubwo rumogi narabayeho ubuzima bw'imyaka mirongo ibiri ndarubamwo ndumusuma hamwe umuntu akubona agahisha utwiwe Eh, ndi umwana wo mu- wo- wo ngaha muri- mu muji ico kintu ni kintu ntazopfa nibagiye ni igiki wanka ni igiki ukunda mu buzima nsigaye nkunda abantu urazi iyo umaze imyaka myinshi ubayeho mu biyovyabwenge urateba ugatakaza ubuntu ubu ndagerageza gufasha abandi icyo nanka ndanka urumogi rwa heroine n'umutima wanje wose iki uhanura abariko baratwumviriza bari muri iyo ngeso yo gufata urumogi ndabinginze babireke bakurikire imana kuko imana niyo ishobora kugarura ibyo umuntu yagiye atakaza muri iyo myaka yose yaba yarabinyoye hanyuma imiryango ifise abana banywa ivyo bintu ndabinginze ba- bagume babiyegereje ntibabatererane kuko mu gihe akiriho haba haki- hakiriho ivyizigiro agasubira kuba umuntu ni igiki ukora kugira ntusubire gushaka kunywa kandi urwo rumogi ku bwanje ndasenga dore imana louis marie ndagushimiye yego
igwizwa ry'ibigo byitaho abantu bafata ibiyayuramutwe riratuma amagara yabo arokoka ibice mirongo itandatu ku ijana byabo byarigiriye inama yo kuruheba burundu kubw'inyigisho zatanzwe n'ikigo cyitaho abafata ibiyayuramutwe sepiyade cyo mu gihugu cya senegale nk'uko tubisanga mu kinyamakuru rewimi akaburungu kome abajejwe intwaro bokorana n'abanyagihugu mu gutuza igurirana ry'urumogi mu rwaruka icyo baciza ni uguhanahana amakuru by'umwihariko ajyanye no kugara ibibanza byose bihuriramo abanywa urumogi byongeye amaleta yo kwitaho gucungera ko atabiyayuramutwe byinjizwa mu kinyegero uburyo mwene ubwo bwofasha mu gukinga ko rudakwiragizwa mu bakiri bato nk'uko bihanurwa na inodec igisata ca oni citaho kurwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi n'ubu nyene duha ijambo mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago agirana n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu pierre claver njejimana asanzwe akorera mu kigo gikurikirana abafise ingorane zo mu mutwe co mu kamenge senpeka jejimana pierre claver ndabaramukije amahoro neza mbega ubu umaze kuja mu nzira yo gufata urumogi biroroha ko wenyene ashobora gufata ingingo yo kuruheba abamaze kurufata rugacika ingwara kugira babivemo biragoye cyane mugabo iyo ashyizemo ishaka akarondera gu- imfashanyo ku bahinga babinonosoye barashobora kumufasha kugira ngo ashobore guheba ivyo bintu biyayuramutwe abo twayaze barunyoye ngo iyo hataba amasengesho nta yindi nzira vyari gucamwo kugira baruhebe ivyo mubivuga kwiki nk'umuhinga ikintu umuntu yemera cyama kimeze nk'ukuri bakabireba ikabakiza hari n'abandi naho baba bagiye muri ayo masengesho bayavuyemo baca bisubiramwo kubera imigwi uhora bagenderamwo uwamaze kuruheba yo kwirinda gute mu mibereho yiwe kugira ntasubire kurunywa uwamaze kubiheba ubwa mbere ni uko yobanza akamenya yuko yagize igikoba kinini cyane cy'ubuzima bwiwe urumogi mu bisanzwe ruronona amagara y'umuntu hariho benshi baba barunyoye baca baraheba n'ishure ugasanga umuryango yarawuhevye ntaco kiwumariye baraheba n'akazi yokwishima ubwa mbere na mbere yuko yagize igikoba gihambaye cyane yarahevye urwo rumogi yogerageza kwirinda vya bindi vyoba vyaratumye ubwa mbere atangwa kurufata aba ariko arazitira akirinda ico kintu cose cotuma asubira kwiyumvira kugaruka mu vyo yahevye haheze iminsi hari intureka mu gihugu eh, bigatuma urwaruka runywa ibiyayuramutwe eh, nk'urumogi nkaho umenga ni inyishu y'ibibazo bafise mu buzima mbega ni gute bovyifatamwo kugira ntibashike kuri urwo rugero gufata ibiyayuramutwe atari inyishu na gatoyi y'ibibazo umuntu aba arimo tuvuze ibiyayuramutwe si ukuvuga rumogi gusa hariho n'inzoga nyinshi hariho n'ibindi biyayuramutwe by'ubwoko byinshi za kokayine za heroyine ni byinshi ntabwo ari inyishu benshi barihenda umuntu kugira ngo arengere ingorane arimwo ni ukubanza akazitahura mu buzima hama hariho byiza kandi hakabamo bibi kandi byose ntibyama bimeze nabi byose umwanya uko ugenda birahera buke buke ubuzima burashobora kuba bubi uno munsi ejo bukaba bumeze neza njejimana pierre claver ndabashimiye nanjye ndabashimiye cyane
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumire amate gato mukumviriza indirimbo sabasazi ya cedric bangi batazira honardo
abarwayi bo mu mutwe abasazi tubasonga tubavuze tubagwate oye kubahunga benshi bitiranya indwara yo mu mutwe n'ibisazi kutamenya kwatumye abacu bacika abasazi iyo bavuzwa twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba urumogi rwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
n'izihe ngwara ziterwa no kunywa urumogi abantu bari n'urumogi hari aho biyibagira ntibasubire koga bakirirwa mu mucafu ugasanga atewe n'indwara y'umucafu arashobora kurwara indwara y'igituntu kubera iki urumva araja muri ivyo akaca areka gufungura akaguma ari vya anywa ahatemberera n'abandi aba batembereye hari umwe kigwaye ugasanga aracanduye n'ingorana n'ingoga arashobora kurwara indwara ya sida kuko rwa rumogi yitera bakoresheje inshinge arashobora kurwara indwara zo mu mutwe kuko rwa rumogi rwaduze mu mutwe mu bwonko bwiwe mbaza ndakwishura
kubera ko iyo umuntu anyura urumogi bimugora cyane kuruheba ngo aguma yumve ibintu bimusuka kunyura urumogi biterwa n'iki ararunyotegwa ni nka kujya twavuga ba bantu baba bakunda akayoga usanga ku mugoroba ntibimukundira yuko ashobora gusinzira atanyoye agacupa kamwe canke tubiri mu kirimi c'igifaransa bacita dependance n'urwo rumogi nuko nyene ararushaka ararunyotegwa kuko rumutuma amererwa neza nk'uko abivuga wewe
abamwita abasazi ni abarwayi bo mu mutwe abasazi abasazi abasazi abasazi gweruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga nagomba kumenya igituma kenshi umuntu anyoye urumogi ashobora kwiga cyane gusumba uko yoba atarukonsomye kandi akabitora rwose ihibambewe ivyo ni ukubesha ahubwo ivyigwa bitandukanye vyarekanye yuko urumogi rusinzikaza ubwonko mbere bigatuma abantu bibagira batagishobora gukora nk'uko vyategerezwa banyeshure mu rufata ntimushishikare muri mu ntumbero bizoshobora gutuma mu myaka iri imbere ataco mwimarira mbaza ndakwishura
kenshi abantu banuna umuga usanga ari abantu barinda cyane kuburyo atakintu na kimwe bihangana nubwo wowe umumotorite ari imbere yawe udashobora kumutinya no mu nyifato mu ngendo zose bisa naho wowe ko bararasa ntutinya uragenda nk'uko umenga niwe uri kurarasa nta kintu na kimwe ushobora gutinya ni kwa kundi rutuma umuntu yi- yibagiza ivyo arimwo ntaba ari we ntaba ari wa wundi ugasanga mbere na bamwe bamwe biratumye bacika ibikoko kuko bitabavuye ko ariyo ngaruka y'irwo rumogi yanyoye ruriko ribonekeza ku mubiri wiwe
basiri imihamburo y'ibintuzi by'ibirozi abana babyawe abarwayi bo ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza mumbwire ibimenyetso nka bibiri byoba bituma woshobora kumenya umuntu anywa urumogi mu ntango ibimenyetso ntibiboneka kuko anywa ruke kuko abatarabimenyera rero abo bibana ba mbere nibo babibona kuko barabona ko ahinduka mu nyifato rimwe na rimwe ugasanga arinjiye mu nzu yahora baramutsa akarengana nk'uko umengo ni igisuma cinjiye mu nzu wundi munsi bakabona ko atanguye kuza ariba ivyo mu nzu arabagurisha utwo bambaye kuri bo kugira bashobore kuronka urwo rumogi eka buhoro buhoro umuntu agenda arabona mu mibereho y'uwo babana yuko hari ikintu cahindutse mu nyuma agaheza akabona yuko biva ku rumogi afata mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubabaza kubera iki muri urya muti wo gusinziriza abantu bita anestesi harimo urumogi kandi urwo rumogi nturugire ingaruka mbi ku muntu itandukaniro riri hagati n'urumogi abandi bajene banywa bagaca bamererwa nabi mu mutwe barasinziriza abantu kugira babakore baheze babavure muri ubwo buryo rero ujya muti bakoresha ni umuti wemewe ishamwe mpuzamakungu witaho amagara y'abantu ujya muti bakoresha nivyo urashobora gusinzikaza amagara y'uwo aruwuronse iyo bamuhaye ku rugero ari rwinshi rumusinzikariza ubuzima ariko abaganga baba bari hafi baba bazi urugero bamuteye n'ukuntu bagenda baragabanura kugira baheze bamugarukane mu buzima naho rero bitandukaniye nabwo ari umugihe abantu bose banywa mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza mbega urumogi rwoba rwica rwica haheze igihe kingana gute ego cane urumogi rurica bivuye n'ukuntu umuntu arufashe n'uruhe bwoko bw'urumogi ariko arafata kandi n'ukuntu yabyiteye nta muntu avuga ati arunyoye imyaka itanu azopfa apure imyaka itanu ahubwo ukuntu urunwa nivyo bizo gusinzikariza ubuzima nivyo bishobora gutuma bihitana ubuzima bwawe abasazi ni abarwayi bo mu mutwe abasazi abasazi abasazi abasazi arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo sabasazi ka cedric bangi batazira honardo
benshi bitiranya indwara yo mu mutwe n'ibisazi kutamenya kwatumye abacu bacika abasazi iyo bavuzwa hakiri kare ubu baba bakomeye
duhe ijambo abanywanyi bacu deogratias ab'igitega ikibimba yatwandikiye avuga aruha umutwe akaruha cyane no ku izosi abaza ko bivugwa reka duhe akanya muganga anita munyana atwishurire deogratias kumeneka umutwe ukongera ukaruha cane ku izosi biva kuri vyinshi ubwa mbere ni ukubaza mbega akazi kawe ka misi yose ni akahe woba ukora umwanya munini imbere ya vya vyuma bita ama ordinateur mbega wicara gute mbega bimaze igihe kingana gute ubifise rero nyarukira kwa muganga umunane n'umuganga amenye neza igigusinzikaje
abasazi baravugwa bagakira hirya n'ino bararira basambanywa bafatwa ku ngufu uyu wundi yatwandikiye ni simiyoni aba mu ntara ya karusi akabaza ati umuntu aribwa mu kibuno biva kuki araronka umuti muganga anita twishurire simiyoni nawe simo kuribwa mu kibuno biterwa na vyinshi ubwa mbere birakenewe yuko umuganga agusuzuma akaraba neza ikibuno cawe yuko vyose bimeze neza abonye n'indwara ufise araheza akakuronsa imiti kugira ukire neza
turashimiye abanywanyi bacu nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishyura uyu munsi nk'uko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya basokuru uno munsi uvuga uti usaba imana ukanuye maremare ikaguha ibiyamena bikubwiye iki ibyo bisigura yuko iyo usabye ikintu wihuta utitonze ukagomba yuko ukibona nyine ubwo n'ubwo unyarutsa ushoboye kuronka ikikwica bikubwiye iki
atwa kuvuga twidoga mu mitima yacu ati imana yaratwibagiye ugaca usanga wa- wabigize ukutariko nawe imana igaca iguha ibikumena amaso bikubwiye iki
nibaza yuko nk'aba bashatse kuvuga yuko iyo usabye witonze urarindira inyishu ikaza arabitoye
nshimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no guheba urumogi nshimiye hayisa liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kw'ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana indwi na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe ala ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi ry'amerika